kumva radiyo ijwi ry'amerika ni saa kumi n'imwe n'igice mu burundi no mu rwanda ijwi ry'amerika ritanga ibiganiro byaryo by'igitondo mu kirundi n'ikinyarwanda abaduteze amatwi mwaramutse neza muri kumwe na thomas kamirindi uyu munsi ni ku cyumweru mu kanya gato turatangirira ku makuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo nyuma yaho turabagezaho ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda kirageza saa kumi n'ebyiri guhera kuri iyo saha nk'uko bisanzwe ku cyumweru murakurikira ikiganiro dusangira ijambo mbere y'ibyo byose rero ijwi ry'amerika rirabagezaho amakuru y'ingenzi avugwa muri iki gitondo
amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri kumwe na aloyizi bigirimana kuri mikoro umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi muri afurika y'epfo democratic alliance umenyesha ko ku munsi wa mbere ugiye kwitura sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro kugira uyisabe ko ingingo yafashwe na leta yo kuvavanura na sentare mpuzamakungu mpanabyaha yohagarikwa uwo mugambwe ubitangaje nyuma y'aho umushikiranganji w'ubutungane wa afurika y'epfo michael musuta yatangaje ejo ku munsi wa gatanu ko leta igiye kurungikira inama nshingamateka integuro y'itegeko yo kuva mu masezerano y'iroma yashyizeho iyo sentare ku munsi wa gatanu nk'uko twabivuze afurika y'epfo kandi yararungikiye urwandiko oni rw'uko yifuza kuvavanura na sentare mpuzamakungu mpanabyaha abashigikiye ubutegetsi bwa uh, bwa Afrika y'Epfo batangaza ko leta ya Pretoria iriko ikurikiza kamo katewe n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika akamo gasaba ibihugu biwugize kudakorana n'iyo sentare mpuzamakungu umusirikare mukuru w'ipete rya generale muri misiri yaragandaguwe arashwe hafi y'urugo rwiwe mu buseruko bw'umurwa mukuru kayiro kuri uyu wa gatandatu abategetsi ba misiri batashimye ko amazina yabo amenyekana batangaje ko uwo musirikare yishwe azwi ku izina rya brigadier generale adere ragayi kandi ko yari arongoye ikambi ya gisirikare iri mu burengero bw'umurwa mukuru kayiro icyo yazize ntikiramenyekana ariko akagwi gato k'abarwanyi kitaziriye riwa aratawura niko kashikirije ko kamugandaguye mu butumwa kashikirije bwa twitter ubwo bwicanyi bubaye mu gihe mu buraruko bw'akarere ka sinayi hamaze igihe hakorwa uruhigi n'ibitero by'indege birondera imirwi y'abarwanyi yama yahungabanije umutekano muri icyo gihugu cya misiri hano muri leta z'ubumwe za amerika umurepublikane donald trump aharanira umwanya w'umukuru w'igihugu yashikirije ibyo yifuza kuzohindura mu bya bimukira aramutse atsinze akavuga ko mu minsi ijana ya mbere ari ku butegetsi azogabanya amatagisi ku bice mirongo itatu na bitanu ku ijana ku banyagihugu batinjiza umushahara mwinshi Trump yatangaje ko azogabanya ibitigiri by'abimukira baza muri leta z'ubumwe za Amerika mu buryo budakwije amategeko mu kubafunga imyaka ibiri imbere y'uko basubizwa mu bihugu baje bavamo amenyesha kandi ko inyuma y'amatora ashobora kwitwarira abagore bose bamwagirije ko yabagize ko inyifato itabereye ibyo akaba yabishikirije ejo ku munsi wa gatandatu aho yari kwiyamamaza mu gisagara cya gettysburg muri leta ya pennsylvania ahavuga ko azoshiraho n'ibiringo abagize inama nshingamateka ya amerika bakwiye kumara mu bikorwa kandi ahagarike gutanga ubuzi bwa leta Hillary Clinton na Tim Kaine yagenye kuzoba icegera ciwe kuri wa gatandatu nyene nabo bariyamamaje mu gisagara vya vya Pittsburgh na Philadelphia muri iyo leta nyene ya Pennsylvania umushikiranganji wa mbere wa irake haider al abadi yanse ko igihugu cya turukiya gifasha mu ntambara yo kubohoza igisagara cya mosure kiri mu minwe y'umuhari wa leta ya kisilamu abadi yatangaje kuri wa gatandatu uheze ko urunani rusanzwe ruhari rushobora gukora icyo gikorwa atamfashanyo ya turukiya irinze kuboneka abadi akaba yabitangaje ahejeje kubonana na sekreteri wa amerika ajeje kwivuna abansi ash carter yari i bagdade kuraba ingene yo kumvikanisha ubutegetsi bwa turukiya bwiharijwe n'abayisilamu bo mu bwoko bw'abasunite hamwe na leta ya irake igizwe n'abashiyite perezida recep tayyip erdogan wa turukiya ku munsi wa kabiri yasabye ko yogira uruhara mu ntambara mu gisagara cya musure kandi aranagabisha ko abasirikare biwe baza bari mu buraruko bwa irake batazokurikiza amategeko ya leta ya bagidade nayo ishyirahamwe mpuzamakungu oniri ifadikanije n'abategetsi b'ishyirahamwe mpuzamakungu rirwanya ikoreshwa ry'ibigwanisho by'ubumara bamenyesha ko leta ya siriya yateye igitero kigira gatatu ikoresheje ibyuka by'ubumara uko uwo murwi ku munsi wa gatanu niwo warungikira akanama ka oni kajeje umutekano raporo y'amatohoza wagize mu mezi cumi n'atatu yerekana ko bafite ibyemeza ko leta ya siriya yakoresheje ivyuka by'ubumara mu kwezi kwa gatatu k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu bitero byakozwe mu gisagara ca idlibe
radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turamushimiye mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa ku isi muri uyu mwanya noneho tubagezeho ikiganiro ejo gitegurwa n'urubyiruko rwo mu rwanda
nk'uko dusanzwe tubigenza mbere yo gutangira ikiganiro tuba twateguriye abakunzi bacu tubanza kumva ubutumwa baba baradusangije ku kiganiro cyatambutse ubushize ntimunyeganyeze urushinge turatangira ikiganiro nyirizina nyuma y'ubu butumwa aho mu gice cya mbere turi buganire ku iterambere ry'abakozi bo mu ngo maze mu gice cya kabiri turaza gukurikiramo ikinamico nyiramubande radiyo n'ijwi rya amerika tubahaye ikaze nanone muri iki kiganiro
ubaye waracikanywe n'ibiganiro bya ejo byatambutse nyarukira ku rubuga rwacu ari rwo wa eshatu akadomo ejo yufu eko akadomo oruga nongeye gushimira cyane mwe mwese mukomeje kudutega amatwi ubutumwa mwatwandikiye muri iki cyumweru gitambutse bwagarukaga ku ngingo y'ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda ubu butumwa tubuhereye ku bwa reveriye ruziga uri rurindo mu murenge wa gasiza aho yatwandikiye anyuze kuri facebook agira ati hari benshi bataratera intambwe yo kubabarira byimazeyo n'abandi batarasaba imbabazi ibyo byombi bikabangamira kuba ubumwe n'ubwiyunge bwagera ku kigero cy'ijana ku ijana Blaise muhoza nawe watwandikiye anyuze kuri facebook yagize ati ikibuze kugira ngo ubumwe n'ubwiyunge bugere ku kigero cy'ijana ku ijana ni urukundo hamwe no kubura umwanya wo kuganira ku bibazo bireba buri umwe naho ivan irambona nawe watwandikiye anyuze ku rukuta rwacu rwa facebook arirwo ejo youth eco yagize ati ikibuze ni urukundo ruhagije ndetse nta n'ubusabane hagati y'abantu naho etienne mu bugesera we yagize ati ubumwe n'ubwiyunge bubangamirwa n'abakibika inzika urugero nko muri nyiramubande ntawabura kuvuga ko no mu muryango nyarwanda hakirimo abantu nka ba gatsimbanyi bakigendera cyane ku kahise uwitonze emmanuel uri nyabikenye ati ubumwe n'ubwiyunge ni ingirakamaro kuko iyo bugezweho hagati y'abantu bituma basenyera umugozi umwe bagateza imbere igihugu cyabo dukomereje ku butumwa bwandagije imana uri mu karere ka bugesera ati ahanini ababyeyi usanga aribo bafite ingengabitekerezo nk'umubyeyi wihererana umwana akamubwira tujye witondera bariya baturanyi dore so niwe wagize bariya bana imfubyi ibyo si byo kuko bituma umwana agira ipfunwe muri bagenzi be dusaba imana gisitave w'i rusizi ati turabashimiye kubw'icyo kiganiro ubumwe n'ubwiyunge bufite uruhare mu iterambere ry'igihugu ababuharanira ntibagacogore naho jean claude wirongi ati njye mbona abanyarwanda dukwiye kubwizanya ukuri abahemutse bagasaba imbabazi ubumwe n'ubwiyunge bukimakazwa
nk'uko twabikomojeho mu gice cya mbere cy'ikiganiro tugiye kuganira ku iterambere ry'abakozi bo mu ngo ese kuko hari abantu bafata abakozi bo mu ngo nk'aho baciriritse ese abakozi bo mu ngo nabo bakwiteza imbere nk'abandi bakozi bakora indi mirimo itandukanye iki ni ikiganiro ejo mukurikira kuri radiyo ejo ry'amerika
hirya no hino mu rwanda yaba amajyepfo yaba amajyaruguru iburasirazuba cyangwa iburengera bwaryo by'umwihariko mu mujyi wa kigali mu ngo zitandukanye usanga habamo abakozi bakora imirimo yo mu ngo gusa bigaragara kenshi ko bamwe mu bakoresha babo cyangwa ababana nabo mu buzima bwa buri munsi bumva ko abakozi bo mu ngo ari abantu b'indushyi bamagorwa baciriritse ku buryo batagira icyo bigezaho bigatuma babafata uko bashatse bakunzi bacu umuntu ashobora kwibaza impamvu iba yihishe inyuma y'ibyo byose kuko iterambere ry'abakozi bo mu ngo ryakagombye gushingira ku kazi bakora nk'abandi bakozi mu buzima busanzwe ese niki gituma muri iki gihe bamwe mu bantu by'umwihariko abakoresha bafata abakozi babo mu ngo nk'abantu baciriritse iki ni ikibazo bamwe mu baturage badusubije muri aya magambo cyane cyane biterwa wenda nuko aba ari abantu bavuye mu cyaro bakaza mu mujyi bagashaka kubifatira ikindi nkabona biterwa nuko ari abantu bakora akazi bahembwa amafaranga aciriritse bigatuma babasuzugura
akenshi imirimo bakora mbona bisa nkaho ntihandi wumva ubuzima bwanze ari ku munota wa nyuma kuvuga ati none reka nitabaza amaboko yanjye nkabona mbona nkabona ariyo mpamvu ushobora gutuma abakozi bafata nkaho bacitse muri urwo rwego
muri ino minsi iyo udafite ishuri buri muntu wese arakubonera abakubona umuntu uciriritse mwakuzanye ni mwe batangira kwita ayo mazina ya kadogo yasanga ku kwezi aguhemba nk'ibyo bitanu nk'ayo ngayo ukumva asanga yakoreramo umunsi umwe nta kuntu atagusuzugura
kumva ko akazi akora kadahambaye nta n'igitangaza akoramo bituma umuntu wese yumva yamusuzugura cyangwa amusuzugura
umushahara muko abakozi bo mu ngo bahembwa ndetse no kuba bamwe muri bo baba batarize ni bimwe mu byo abaturage bagarutseho bituma abakozi bo mu ngo bafatwa nk'aho baciriritse gusa namwe mudukurikiye waba uri umukozi wo mu rugo umukoresha cyangwa ukora akandi kazi ako ari ko kose mu butumwa bugufi ushobora kudusangiza igitekerezo cyawe ukohereza kuri izi nimero zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri
mu buzima bwa buri munsi kugira ngo umuntu atere imbere bimusaba gukora kandi agakora cyane gusa lazare twatangiye ikiganiro twibaza niba umukozi wo mu rugo yagira icyo yigezaho abikesha ako kazi reka twumve umwe mu bagakoze nyamara afite amashuri atandatu yisumbuye
hari ibintu bibiri byanteye gukora kujya gukora akazi ko mu rugo icya mbere cyari ubushomeri ubu bwari bunyibasiye cyane nkirangiza niba ubonaga nkeneye amafaranga cyane ikindi cya kabiri numva nshaka kugera nk'i kigali abana nta ubundi buryo nakora ni ubwo ni ukuba nashaka akazi so biza kunyorohera nyine kuko nayo mfite n'umwana nyine nawe wakoragayo nkambwira ati ukuntu amuhamagara nkubwira ntiwanshakira akazi i kigali nimwaze kumbwira ati hano hari ahantu bashaka abakozi bo gukora nyine mu ruganda rwakoraga imigati so nza kujyayo ngezeyo nsanga nyine akazi ntabwo koroshya benda mba kondisiyo ni hatari ibintu nsanga ni imvune cyane kuba hari umugabo wakoraga ngaha arebye ukuntu mbayeho kandi na famiye mfite ikigamba ati wereka ngo ushakire akazi ko mu rugo yenda aho wajya ubona ibyo kurya byoroshye n'ibikeneye amafaranga ya make ni uko nageze mu kazi ko mu rugo mpageze ariko nsanga ntabwo ari ibintu bibi cyane nageze nsanga urwo rugo rurimo abantu b'abakristo bakamfasha ntaba ngiye guhangagira utwo nsagura mbona ntabwo nta kibazo cy'akazi ko mu rugo kuko nagiye nkoramo utuntu twinshi ko nabona ukuntu ngavura nabona ukuntu nabona agashara karazaga ku buryo wasangaga nk'umusharangiye ku kwezi nkufashe hose so nagendaga nohereza nko mu rugo bakagura ihene bagura inkoko bagenda bagura n'utundi tuntu twabafasha nko kuva mu bukene
lazare nkunze aka kantu nabona ukuntu ngavura nabona ukuntu ngavura
kari agaciyemo gusa birumvikana ko yamenye ubwenge bwo kwizigama reka twumve undi musore nawe ni uko yatangiye aka kazi nibyo nibyo nakoze akazi ko mu rugo papa amaze gupfa nyine yari yarandagije inka yambaye umugabane w'inka eshatu ndareba ndavuga ati rero ni nguma mu rugo nicaye izo nka zizabona uko zibaho mfata umwanzuro wo kujya gushaka akazi nyine kugira ngo njye mbone amafaranga mbashe kuzitaho neza umumama mwiza rwose ampa akazi ko gukora mu rugo akaba yari afite n'abana bitonda batansuzuguraga nyine bityo dukorana neza nta kibazo twigeze tugirana akajya mpemba nyine nkohereza amafaranga amafaranga mu rugo bakabasha kwita kuri izo nka ubu tuvugana zifite n'inyana zabaye ubushyo twakoranye neza urumva nari nzi icyo nshaka nagerageza kwitwara neza ku buryo nta bibazo twagiranaga ubu izi eshatu buri imwe yagiye ibyara inyana eshatu eshatu izi nka rero ikintu zimfasha mbasha nkabasha gukuramo amata nkayajyana aho bayacuruza bakaba bampa amafaranga ikindi nkanakuramo ifumbire nkayitanga baga- bagahinga mu rugo
nyuma yo kumva ko umukozi wo mu rugo nawe yakwiteza imbere nk'undi mukozi uwo ari we wese reka noneho tunyaruke muri adebefu hakizimana riyoteri ni umuyobozi w'umuryango nyarwanda adbf uyu muryango uharanira uburenganzira bwa muntu iterambere ndetse n'imibereho myiza y'abaturage birumvikana ko mu iterambere ry'abaturage harimo n'abakozi bo mu ngo reka tumukurikire umwihariko w'abakozi bo mu rugo akaba ari abakozi bari mu byo bita informal sector ni ukuvuga ngo mbese ntabwo bafite amategeko abagenga kimwe n'abandi bakozi basanzwe naho uko bafatwa mu rugo biterwa n'urugo ku rundi kuko ntabwo ari hamwe ngo abakozi bo mu rugo bafatwa nabi hari aho wasanga bafatwa neza bityo bikaba byatera biterwa n'indangagaciro ziri ziranga ahakorera kuvuga ngo rero ubuvugizi tubakorera ni ukwereka ibibazo baba bahura nabyo tukabyereka ubuyobozi ndetse tukanabereka nabo uko bakwiriye kwitwara mu kazi kabo kenshi usanga hari abantu bagifata abakozi bo mu rugo nk'abantu basuzuguritse ese iyo myumvire mubona umuntu mubana mu rugo akagukorera akagutunganyiriza byose ukamusigira inzu yawe ntabwo yaba ntabwo ari umuntu ukwiriye gusuzugura ahubwo ubwubahane ku ubwuzuzanye nicyo kintu gikwiriye kuranga umuryango nyarwanda tukaba twumva rero n'ababa bafite iyo myitwarire bakwiriye kuyihindura kuko imyitwarire nk'iyo ntabwo yatuma tugera ku iterambere nk'umuryango wa ADBF ese haba hari ubuvugizi muri gukora kugira ngo akazi ko mu rugo bizagere igihe gafatwa nk'akandi kazi kose Ah, ibyo biganiro turabigira na minisiteri ishinzwe umurimo ariko nk'icyo navuga ku mushahara wo ubona ko kuri ubu umushahara uterwa n'urugo ku rundi icyo gihe rero ni ukuvuga ngo ahubwo icyo leta yashyiraho numva ntabwo yavuga ngo umukozi wo mu rugo azajya ahembwa aya ngaya ahubwo ishobora gushyiraho nk'umushahara fatizo ugenga ako kazi ku byo ubwo ndavuga ku byerekeranye n'amasezerano n'ubundi mbere yo kugira ngo batangire amasezerano batangire akazi kabo nibwira ko baba bagiranye amasezerano n'ubahaye akazi ahubwo ayo masezerano yava mu mu mvugo akaba yashyirwa mu nyandiko kuko iyo yashyizwe mu nyandiko nibyo abasha kugira uruhare ndetse haba havutse n'amakimbirane akaba yakemurwa hifashishijwe ayo masezerano bagiranye mu nyandiko kuko iyo ari mu magambo iyo habaye ikibazo kuba wagikemura cyangwa se nibo basanze ngo barengere cyangwa se ngo abahuze biragorana kuko umwe ashobora kuvuga ati twasezeranye iki undi nawe ati iki ntacyo twavuganye twavuganye iki kuba rero bitanditse kugira ngo wemeze kandi utari uhari ngo koko uri mukuru n'uyu ni ibintu bigaragara ko byaba bigoye mumaze kugera ku kinoneho iyo nyigo irahari igeze kure tukaba dutegereje yuko bazayitangaza natwe tukaboneraho kuyimenya inama nabagira ni uko bakubaha akazi kabo kandi n'abakoresha nabo bakuzuzanya
Iki ni ikiganiro ejo mukurikira kuri radiyo ijwi rya Amerika aho tumaze gusoza igice cya mbere cy'ikiganiro twibutse ko uyu munsi twaganiriye ku iterambere ry'abakozi bo mu ngo mu gihe twibazaga igituma bamwe mu bantu badaha agaciro abakozi bo mu ngo abaturage bagize bati muri ino minsi iyo udafite ishuri buri muntu wese arakubonera mu gihe nanone twibazaga niba umukozi wo mu rugo ashobora kwiteza imbere twumvise ubuhamya uyu ni umwe mu babigezeho nkajya mpemba nyine nkohereza amafaranga mu rugo bakabasha kwita kuri izo nka ubu tuvugana zifite n'inyana twakomereje mu kigo adebefu batubwira byinshi ku bakozi bo mu ngo icyo leta yashyiraho numva ntabwo yavuga ngo umukozi wo mu rugo azajya ahembwa aya ngaya ahubwo ushobora gushyiraho nk'umushahara fatizo ugenga ako kazi angaye nguko ibyo nibyo byaranze igice cya mbere mu kiganiro ejo cy'uyu munsi
mwe mwese muduteze amatwi mushobora kutwandikira ibitekerezo cyangwa se inyunganizi kuri nimero ya telefoni ikurikira zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri
mu gice cya kabiri mu kiganiro ejo tugiye kumva ikinamico nyiramubande amatsiko ni menshi ku bakunzi bacu reka tuyumve turagaruka dusoza iyi ni ikinamico nyiramubande mukurikira mu kiganiro ejo
ubushize gatsimbanyi yavugaga ko afite uko azabigenza maze imitungo ye ntitezwe cyamunara ese yabyitwaye mate kurikira iki gice
nuko urabije kuva kera twabuze icyo twakora kuri iki kibazo nabiburiye kirakomeye dukomeza kugira ubwoba bwo kubitangaza pe nawe reka kutwotsa igitutu rwose nawe urabizi ko utavuga ijambo ngo urumogi bakureke wakangisha se ko uri umwana Umwana mbege wese. uko mukomeza kugihishira niko gikomeza kugenda gikomera gusa mwebwe ntimubibona kirakomeye ubu si umunsi babimenye babibwiye n'abari hanze he murumva bizagenda uti Iza kubwira mbege ntabwo- muzajya he ariko mana yanjye ndumva nshatse kujya kwihagarika nabiju urumva kuko twahingutse ibyo bintu kwa animateri uzi ko yatubarije amafaranga tukavuga ko ariyo twatoraguye bakadushima ngo turi abana beza gusa bitugeza habi pe umvaga ko ntabwo guhishyira ibibazo muri ari byo bibafasha murumva kuba mwarinjijwe mu bucuruzi bw'urumogi na kanyanga mukwiye kubivuga kuko birababangamiye ubwo se ntimubibona rwose wamugana ariko biju duherekeze tujye kubivuga n'ubundi ni amahoro ari mu guhisha iki kibazo ariko ariko ariko ariko ariko ngewe mfite ikibazo cyihese kandi biriya bintu leta bigira ingaruka zikomeye kuri mama yusufu bakaba banamufunga none twe kandi natwe ntitubi- nta- ntibi- ntibitugwa neza ntibitugwa amahoro ariko noneho gakuru ubundi si ubu nibwo bibaguye neza reka reka nanjye ndumva ndemerewe kubw'urumogi ruri mu kigo nigamo umva muze mbere ko tubigenza
ariko sheri ubu kuko bizajya bidusaba guhunga iwacu n'iwanyu koko tugaterera imisozi kugira ngo tuganire koko
babazi sheri karame
ibi byose birava ku rugango rw'imiryango yacu si byose sha Hmm? nigeze aho twirukanse imisozi yose Hmm? ariko ubundi karame ko najyaga numva bambwira ngo hmm, urukundo rwatsinze urwango none nkaba mbona ahubwo twe dukundana bidukomereye kubera urwango rw'abacu sheri ndakumva mubaze mbaza sheri sheri izina ryawe Mm.
rivuga abantu bakundana cyangwa ni abantu bangwa mbwira sheri
sheri karame ngaho nawe hitamo gusa sheri karame waduha zone neti Eh, Hmm? hagati ya rwejuru na ruhizi eh.
Hmm? abantu tukajya tuhaganirira Hmm? aho kugira ngo uru rugendo rwose ruzajye tujye gukora urugendo rwose tuza kuganirira hano byoroshye pe zone netirese shaho n'ubundi batugwaho bikaba birebire ahubwo se sheri uzi ko uyu musozi nawe ureberaga kure none nkaba mbona ari munini mu buryo ntabitekerezagamo
humura sheri humura tugiye kuhagera Hmm? bebe karame ahubwo akira amazi ubanza usome sha urakoze banza usome rwose ariko se sheri karame
ahubwo ndashaka ngo mu bintu byose tuganirire ahangaha umbabarire umbwire ukuntu nazahura na ba bana banyujije mu nkambi
guhura nabo se shaho sheri wanjye bizakunda gute koko byashoboka ariko ubuse bizadusaba kubazamura kuri uyu musozi koko
ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika
none se papiya karame urambwira utyo oya egaye nibwo tutakime nibwo tureka umwana akiha gahunda ashaka umvara kuva aho twari tugiye gukubita yambwa ngo ni niyo kwa gatsimbanye ngo ni Yarakabura kwegera yararakaye bikabije Hmm? ku buryo nta kintu akimbwira no kurya nahema uravuga ukuri mbabazi arakara nabi buriya yamaye nka data Aha.
nageze ngo nibwo yabonye ko ibintu biriseye Hmm? numvaga azahita abireka none yarakaniye none se aramutse amusanze ko twaba dusebye intego yacu yaba yizambije rwose icecekere papiya Hmm? twaba tubaye imbwa ni ukuri kw'imana Hmm? gusa uko byagenda kose aho kuba ba mwana na gatsimbanye ni ukuri kw'imana nahitamo nkahungira ahandi Yeah.
n'ubundi nta butaka budahamba Hmm.
ariko se ni gute umwana tunanira reka twige ubundi buryo twamuca kuri abantu kuko urukundo rwabo rundya ahantu njye ndumva rurimo ewe
none se papiya ngira inama nk'umuntu w'umugabo ubu nzafata inkoni nkubite eh?
kubita agakobwa oya mbwira rwose mbwira ikintu cyatuma tumuca kuri iriya mbwa akamuzinukwa
reba uko bigenza niwe nyirarume
mama yesu iko numva ifunguye cyane none washyizemo iki noneho urabona atari urubogobogo
rwose kanyanga yari iya kera uzi uko yisumagaho ukitsamura nk'intama Eh? Ukuri da.
ye ariko wagira ko amashyengo kiduhe we aya mashyengo se ariko gusa ibyago nagize ahubwo ibyo byose kandi wageze ntukagira imana
dore ninjije abana muri bizinesi yo kugemura imboga za bob hariya mu nkambi no mu rubizi none rwose ubu barampumbije ntiwareba Hmm? ngo barazifashe bazifungira mu kigo kandi ntibarabimenya
winyi ngo ngo ngo ngo ngo ngo wagemuraga mu mayosu Hmm?
ariko nawe ntukabe umubabiloni babyo ni gute se ko ibyo ntabyo nzi uzi ko uri umurezi Hmm?
Ah, arandenganya rwose ubwo ntuzi ko agatabi ko ku mugongo w'ingona ariko tukita ngo tutarabura Ah, so bavugagura urumogi mama Hmm? ntawe nizeraga koko nanjye byaba byancanze ni ukuri pe Hmm?
ahubwo mbwira mbwira niba tutafatanya ukajya urunjyanirayo tugakorera ayo mafaranga
ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika
ubu ni sangahe mbaba Hmm? ubu ni ryari ariko ubu iki gihe uba uvuye he koko Hmm? mbwira mbwira ndi kwibaza niba ndi nyokorome cyangwa
hari icyo nagombaga gukora nakoze se muyo ko mbona umbwira nawe umva ngiye kuzicwa n'umwishywa wanjye koko Gute Hmm?
se kandi ubu bagiye mu nama zo kundimbura ntabwo Hmm?
ushobora nanga ngo simbizi ariko muribeshye ntacyo muzantwara ariko se muyo ubu koko ko undenganya nakoze iki mbaye naranabasuhuza none muranyuka inabi koko muyo nyoboye ko nzazira akagambane kawe ra ntabwo Hmm?
nakugambanira vuba nonaha niba udashaka kunyumvira ushaka ahandi ujya cyangwa ushaka ishitingi yawe isikiwe ariko muyo ubwo kuko muzageza hehe muta umwanya wanyu wo gushaka imibereho ubundi wakagombye gushaka icyo ubugiraho aho guhora mu rwango gusa no kurwanya umwanzi nako ni akazi Ntabwo ari Eh, akazi.
ni akazi ndavuze ngo hano ni iwanjye ngomba gukora icyo nshaka Eh?
ndabizi shaka ahandi urara nonaha wambabariye.
ndabivuze njye soronga Rwose sinkina mbabarira.
sinkina
nabiju wakoze kuba uretse kwihutisha kujya kuvuga iriya gahunda y'urumogi Yego rwose.
twashyize mu gikarito kiri mu biro bya diregiteri rwose Hmm?
erega natwe si twe twarushyizemo Mm.
twari twarushyize mu bikarito byo mu ishuri ngo nidutaha tuze kurujyanira abakiriya ba mama yusufu rwose maze uwo mupurante araza aterura cya gikarito igiparante arakijyana kwa diregiteri
ibyo ari byo byose ni mwe mwatumye uru- urumogi ruza mu kigo sibyo yego kandi ibyo mwakoraga byose mwabikoraga mwihishe bishatse kuvuga ko muzi ibibi byo gukoresha ibiyobyabwenge rwose turabizi kandi mukanamenya ko bitemewe tubizi si bwo erega abije twashutswe n'amafaranga ya mama uzi yusufu ukuntu yanganaga yaduhaga bituma twemera kumutwaza imari tutazi ko bizagira ingaruka Eh?
ibi bingaragarije ko hari abantu bagishuka abana bato bakabakoresha ibyaha bitandukanye bose barahari bonyine ahubwo abakobwa bakabasambanya abahungu bagakoreshwa bakwirakwiza ibiyobyabwenge none Eh, kandi ntitwaharanira amahoro rero tudaciye ibyo byose biyangiza ni ukuri rwose byaba bimeze nko gucana buji mu muyaga wa serwakira yego rwose ariko se urumva twe twabigira gute kuzi kwafunga benshi natwe turimo
kugira ngo ukire ikibyimba cyahishije rero urashinyiriza ukagikanda utibabariye muri ako kanya kugira ngo ejo uzabeho neza utababara ukiretse rero kigutera izindi ngorane zikomeye umva mureke rero njye kubivuga sabi nako bizu n'ubundi sinigaga navuye mu mahanga njye niba ugiye kubivuga ndava mu ishuri norongera njya kuba mayiwabo mu mujyi abizu uremewe uragiye
mbegeti yiyemeje kuva mu ishuri niba abijura ataretse kuvuga amakuru y'urumogi ruri mu kigo abijura si ukuntu muzi arareka kubivuga naho ubutaha iki gice mumaze kumva cyanditswe na bisangwa nganji benjamin
ikinamico nyiramubande niyo itugejeje ku musozo w'ikiganiro ejo cy'uyu munsi gusa twabibutsa ko twaganiriye ku iterambere ry'abakozi bo mu ngo ese kuki hari abantu bafata abakozi bo mu ngo nk'aho baciriritse nabo bakwiteza imbere nk'abandi bakozi bakora imirimo itandukanye reka dushimire mwe mwadukurikiye kuva ku ntango y'iki kiganiro by'umwihariko abakomeje kudusangiza ibitekerezo byabo kuri iyi ngingo twaganiriyeho dushimire kandi hitimana david tabara pacifique ndetse na uwikeza christela abanyamakuru b'ikiganiro ejo baduteguriye inkuru twifashishije muri iki kiganiro
kuri radiyo ukunda muri studio mwabanye nanjye lazare buregarege ufatanyije na mugenzi wanjye mizero kirisipe roje ntigera niwe wari uhagarariye iki kiganiro ese birakwiye ko abakozi bo mu ngo bafatwa nk'aho baciriritse ese ni gute bashobora kwiteza imbere ikiganiro ejo naho ubutaha
muracyumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turabashimiye bagenzi bacu bo mu rwanda batugejejeho ikiganiro ejo umwanya rero ukurikira n'uw'ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru kuri